turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo hijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu ikaze mu makuru yo mukuru no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe mwarimu umunsi none usanze umwigisha wo mu burundi ari mu buzima bumeze gute umunsi mukuru ugeze ubuzima bw'umwigisha batifashe neza mu burundi aya mahera batanga ku isaha ni amahera make cyane n'ayo kuriha inzu ntashobora kuboneka usanga umwigisha abayeho ubuzima bubi ubuzima butabereye umwigisha ntashobora kubaka inzu adasabye ideni aba ni bamwe mu bigisha bo mu ntara zitandukanye mu gihugu c'u Burundi hakurya y'u Burundi naho mu Rwanda ico gihugu citeguriye gutangura gutanga umuti w'ikiza ca Marburg uwo muti uzova muri Amerika azo ari ubwa mbere ugiye gukoreshwa mu mateka mwirya nino kw'isi naho Israel ishobora kuba yishe uwafatwa nk'ushobora kuba indongozi nshasha ya Hezbollah ido n'ido y'ano makuru yose ni mu kanya isasi nongere ndabahe ikaze njuti bakunzi b'ijwi rya amerika igisirikare ca israel kirabandanya kugaba ibitero muri libani ku nshuro ya mbere uno musi cagavye ibitero vy'indege mu gisagara ca tripoli kiza ubwa kabiri muri libani iki gisagara ni nkoramutima mu butunzi bwa libani amakuru ava ku rubuga yemeza ko mu baguye mu bitero vy'i tripoli harimwo umutegetsi w'umurwi wa hamas umugore wiwe n'abana biwe babiri itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters dukesha ino nkuru rikavuga ko uwo muryango wahitanywe n'igitero israel yagavye kw'ikambi y'impunzi y'abanyapalestina iri tripoli ntaco israel iravuga kuri ano makuru yemejwe na hamas israel yateye kandi ibibombe ku murwa mukuru wa libani i beirut ni mu gihe ingabo z'ico gihugu zihiga ko zibwirizwa kwinjira mu bumanuko bwa libani hagati aho kuva ejo kuwa gatanu ntawuzi irengero rya hashem safidine afatwa nk'ushobora kugenwa nk'indogozi nkuru y'umurwi wa hezbollah inyuma yaho israel igandaguriye sayed hassan nasrallah yari amaze imyaka myinshi atwara umurwi wa hezbollah wo muri libani libani ushigikiwe cane na iran abajejwe umutekano muri libani batangaje ko bakeka yuko hashem ashobora kuba yaguye mu bitero israel yagavye ejo kuwa gatanu i beirut ibikorwa vyo kurondera abantu bose baguye muri ivyo bitero biracabandanya tukivuga rero ku vy'intambara hirya nino ku isi ukraine nayo yemeza ko ifise ivyemezo vy'uko uburusiya bwagandaguye imfungwa z'intambara mirongo icenda na zitatu umurwi wegukira ubutungane bwo muri ukraine ujeje gukora amatohoza ku vyaha vy'intambara vyakozwe n'uburusiya kuva butangura gutera ukraine uvuga ko abo bose mirongo icenda na batatu ari abasirikare yuriye beluzov atwara uwo murwi yavuze ko ice mirongo umunani kw'ijana vy'abagandaguwe bishwe muri uno mwaka ukraine ikavuga ko imfungwa z'intambara za nyuma uburusiya buheruka kugandagura ari abasirikare cumi na batandatu biciwe mu karere ka donetsk amavideo ariko arahererekanywa ku rubuga rwa telegram yerekana ingabo z'uburusiya ziriko zivana mu ishamba abasirikare ba ukraine zibatondekesha ku murongo mu nyuma zikabamijaguramwo amasasu ayo mavideo arimo kandi aho ingabo z'uburusiya zegera abakomeretse batapfuye zigasubira kubarasa zibahohosha ukraine ntaciravuga kuri ano mavideo itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp dukesha ino nkuru naryo nyene rikavuga ko ritarashobora kuronka amasoko yuzuzanya kugira ngo yemeze ukuri kw'izo videwo ijwi rya amerika n'amakuru yose agezweho hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika uno musi kwa gatandatu amakungu yahimbaje umunsi wahariwe mwarimu abigisha bo mu burundi bavuga ko hari umunsi ubasanze mu bukene bemeza ko umushahara baronka ari ntica ntikize ibindi kuri ino nkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi muri bisomerwa na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda nk'uko abarimu batari bake bo mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u burundi bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika babivuga ubuzima bwabo ntibworoshe ugeze ku mabarabara yerekeza ku mashure haba mu gisagara canke mu gihugu hagati ubona abarimu aho bariko basaba abafise ingendeshwa ngo babunguruze aho ni mu gihe abandi biyumva utuguvu ubona bariko batambuka haberekeza aho barangurira akazi kabo mu ntara zitandukanye abakunzi b'ijwi rya amerika bashitse nka cibitoke kayanza bujumbura ruyigi na muyinga abarimu bose baganiriye nabo uku niko bavuga iyo babajijwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha jewe ntaco nzi cane kuko kenshi ndakibona ku marezo sosiyo iyo hageze nkumva ko hari umunsi mukuru wahariwe abigisha abarezi yewe nk'umwarimu nta gihe na kimwe ndabona bavuze ati uno munsi canke ejo ni kuza kwigina umunsi mukuru wahariwe umwigisha kuri jewe uwo munsi mukuru ufise intumbero yo kwerekana akamaro umwigisha afise n'ukungene asanzwe akora mu ntara ya cibitoke abakunzi b'ijwi rya amerika bahuye n'umwarimu atashimye ko umwirondoro wiwe umenyekana yigisha mu mashuri atandukanye y'abigenga ari ku mugwa mukuru w'iyo ntara uyu mwarimu amaze imyaka itanu ahejeje kaminuza y'uburundi mu gisata c'ibidukikije ariko akaba atararonka akazi ka leta uku niko avuga ku bijanye n'ubuzima bw'umwigisha wigisha mu mashuri y'abigenga ni umunsi mukuru ugeze ubuzima bw'umwigisha butifashe neza mu burundi iyo rero bigeze ku bakora mu mashuri yunganira leta hoho n'ibindi bintu kubera ko usanga benshi muri bo bahemberwa ku masaha ugasanga nayo amahera batanga ku isaha ni amahera make cane baja kuraba rero ukwezi guheze ugasanga amahera yakoreye n'ayo kuriha inzu ntashobora kuboneka ugasanga ubuzima nyene babayeho n'ubuzima butifashe neza ive niyo ndiko umunyagihugu wo mu gisagara ca bujumbura abona ko umwigisha mu burundi akwiye koroherezwa mu byo abayemwo umushahara umwigisha ahembwa ubuzima abayemwo n'amahera aronka usanga umwigisha abayeho ubuzima bubi ubuzima butabereye umwigisha ntashobora kubaka inzu adasabye ideni ejo bundi hari botike naciye ko ndanumva uwufise ibotike ariko aridoga ngo uyu ni wa mwigisha aje kungora yari aje kumukopesha ni ubuzima butoroshe cyane bamwe bamwe no kugura buke ya interinete mu mazi ukwezi bamwe bamwe hari igihe usanga batanabishoboye ni ibibazo tubona bihari keneye inyishu abarimu barenga mirongo ine barahevye akazi mu ntara y'indero ya kayanza mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane bano barimu bo mu ntara ya kayanza babona ko intambamyi bagira mu kwigisha kuziva imbere nk'umwigisha utanatera intambwe mu buzima bitoroshe ubwinshi bw'abanyeshure kutagira ibikoresho mfashanyi inyigisho bigasongwa n'agahembo gato bicika umutwaro ku mwigisha w'umurundi agahitamo gufata iyindi nzira ivyo ndaba bahevye bagiheba kubera abigisha barakanye cane kandi murabye neza nabo bagiye baraheba baheba baca bagenda guhiga ubuzima ahandi barya amadeni bakabura ikintu bishura kugira ararire afata ideni kugira yubaka inzu afata ideni hama yabura ico yishura akabona ko bamushira mu kagozi agahitamo kugenda turavye umushahara duhembwa ntushobora kugaburira umuryango utagiye gusaba akagurane muri banki gushika naho ubu uwunya kugira ngo ukwezi guhere usanga wariye nka dekuvere y'amezi atatu umugwazo w'amezi utarashikira furera wo mu bene yosefu henova niyo nkuru umuyobozi w'uburaro mu ishure ry'akarorero ry'umweranda yosefu mu rusengo avuga ko ibyo bibazo by'umwigisha bigira ingaruka zitari zike ku mwuga wo kwigisha aho benshi bafadikanya kwigisha no kwisumamwo bikagira ingaruka mbi ku bumenyi batanga kubwo kubura umwanya ku birometero umunani uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga igihe c'isaha umunani abakunzi b'ijwi rya amerika bahuye na mpabonyimana trente atashe avuye ku ishure ryisumbuye rya komine ya kivoga we na bagenzi we bo mu zindi ntara basaba ko leta yogarukira ubuzima bw'umwigisha w'umurundi umwigisha yoronka agashiruka bute keza kabereye bigatuma aronka iteka yubaho jewe nkavuga ati n'umwarimu agarukirwe abo bose tubona bakomeye mu gihugu bagiye baboneka kubera ko mwigisha ahari twashaka gusaba leta barabe mu by'ukuri bashobore kuduza agashahara k'umwigisha turabe ko ubuzima bw'umwigisha bwoheza bukisununura muri sendika ctb ihurikiyemo abarimu bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye mu burundi uwirongoye remi sengiyumva avuga ko umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha ushitse harangwa ibitigira biteye ubwoba mu masomero uburyo nabwo umwigisha akoramo bugoye cyane bikunyuga batungwa n'abigisha bashizwe mu karuhuko batabyiteze haba kuri abo n'abakiri ku kivi bose asaba ko bogarukirwa nabo bagiye kubera batari biteguye bafise agapansiyo gatoya kadashobora kubafasha kubaho ahubwo benshi batanguye kugwara tubaza ko abo hariho n'abamaze kwitaba imana ku bigisha basigaye ku kazi muri iki gihe ubukene buracari bwinshi ntibashobora guheza ukwezi bitunze batari mu madeni icyo dusaba ni ukorera abarimu bohabwa ikibanza gikwiye mu kibano ni uko abarimu bokumvirizwa ni uko abarimu batohohoterwa ku kazi dusaba rero yuko umwigisha yokubahiriza kuko atubahirijwe n'indero zisubira gutera imbere adahawe agateka n'indero ntironka agateka umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha uhimbajuwe uyu mwaka ku civugo kigira giti duha agaciro ibishikirizwa n'abarimu kugira ngo dushike ku ntambwe nziza iha agaciro igisata c'indero Thierry Ndayishimiye urakoze kuyavugwa mu Rwanda naho sosiyete ikora imiti muri leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Gilead iratangaza ko igiye guha u Rwanda doze ibihumbi bitanu z'umuti witwa lemd zivil wo kuvura virusi ya marburg uwo muti bawutera umuntu mu rushinge mu itangazo iyo sosiyete yasohoye ivuga ko atahandi uno muti wari bwakoreshwe ku isi igira iti uko ukora n'ubuziranenge bwawo ntiturabimenya ariko ikigo cy'u rwanda cy'ubuziranenge cyawemereye gukoreshwa mu rwanda kandi vyihutirwa virusi ya marburg yadutse mu rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cenda ikaba ikomeje gukwirakwira cane cane mu bakorera mu gisata c'ubuvuzi ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bukavuga ko marburg imaze guhitana abantu barenga cumi kandi bagwiriyemwo abakora kwa muganga hagati aho abanyekongo bakora ubucuruzi bwambukirana imipaka ihuza u rwanda na kongo bafise impungenge z'uno mugera gloria tuyishime yaduteguriye ino nkuru muri abo banyekongo barimo abapakira imizigo abayikorera bayijyana muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'abacuruzi batandukanye ijwi rya amerika yageze ku mupaka muto uzwi nka petite bariyeri dusanga imirimo irarimbanije nk'uko bisanzwe twatangiye tubaza abaturage amakuru bamaze kugera kuri iki cyorezo aho inkame vestina acuruza isambaza ku mupaka batubwiye ko iki cyorezo kiri gufata mu ngorora uze muri giripe ibyuyi kubira ibyuya gukorora macandwe ibintu nk'ibi amatembabuzi giteye ubwoba ubwo n'umuntu yaramutse yabibonye ukabona nyine ibyo bimenyetso wakihutira kubwira umuntu akagufasha kugira ngo urinde bagenzi bawe ese mugenzi we wa nyirigira donata mabag arayizi ubwo bamaze kutubwira iki cyorezo turi kukibona ku mateleviziyo tukacyumva kuri radiyo ariko kirahangayikishije cyane kiragufata umuriro umutwe ukakurya ugahitwa ukaruka ubwo kikandurira mu mateleviziyo abatembabuzi usuhuzanyije ijwi rya amerika muri iki gitondo kandi yaganije abanyekongo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka butandukanye batubwira uko bamaze kumva icyorezo cya mabag pascal baremba ni umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu ukora akazi ko gutwara imboga azikuye mu rwanda azambutsa hakurya muri kongo icyorezo nacumbise ngo kiri kwica nimba kiri kwica rero niyo ndonamenya numvise ko cyishe nk'abantu bangahe numvise ko cice nk'abantu makumyabiri kugira ugakora uswafi ukaje urakora byose kugira uburwayi butagufata eee cangera ubisanzwe udakoze ubuswafi cangura farazi y'abazira umwe nawe yaje kurangura ibirimo imbuto ari nako kazi asanzwe akora numvise wari ndwara yaje mu rwanda ikura umunani mu matwi ikica gute genda urabimenya rero ibyo rukunda n'abareba nanjye numvise abandi akumbuye umuntu mudosa agira ubwoba nosi akugezaho sinabona si kugenda bari bambwiye ngo kiri kwica make tubifate neza dukora ubusafi wareba
abaturage babwisha igihe amerika uko barimo kwirinda kugira ngo hagati yabo batanduzanya ku rundi ruhande abaturage bavuga yuko nubwo batewe impungenge n'iki cyorezo bitakunda ko bahagarika urujya n'uruza kuko aka kazi ariko kabatunze sijye ko bagize ubwoba gutya barumvise ngo i kigali ngo hapfuye abantu ngo babe batandatu nubwo bwoba bagize nyine none si aregana ugushaka amayisha gutya iyo bikunze ko hariya muri dowani haba hari imiti iyo tuvuye igoma turakaraba twamanuka muri kongo no tugakaraba nyine ku mpamvu yo kutirinda mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya marburg hari ingamba zafashwe ku mipaka ihuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo izi nizo dusobanurirwa na muganga tuganeze oreste umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi ubukene bwiza bisa naho twongeye gushyiramo imbaraga cyane ni ugupima abantu binjira mu gihugu bafite umuriro nyuma ya covid dusa naho ingamba zarahindutse zijyana n'uko situwasiyo yari imeze icyo gihe ku buryo gupima ku mupaka abantu binjira bapima umuriro ntabwo byakorwaga ubu rero twongeye kubisubizaho ni uwo mwihariko ukaza rero wongera ku zindi ngamba zari zisanzwe harimo cyane cyane gukaraba intoki utakaraba intoki ugakoresha wa muti wica udukoko bakunze kwita hand sanitizer biranajyana rero no kubaza abakoresha imipaka niba nta bindi bimenyetso ariko binajyana no kubaha amakuru yuzuye kuri iyi ndwara icyakora abaturage bose basanga ari ingenzi kwirinda icyorezo cya mabag bakurikiza amabwiriza yatanzwe ni ngombwa cyane bishoboka kandi nubwo cyaba kidahari wakandura izindi ndwara zi kuko iyi si sinzi indwara zabaye nyinshi ni ukwirinda cyane harimo imbogamizi ariko kubwo kugira ngo kwirinda gukwirakwizwa icyorezo ubwo wemera ingamba zafashwe na leta ariko kubera ari ingamba zafashwe kugira ngo twese tutarwara tukagikwirakwizwa urabyemera kugeza mu rwanda harabarirwa abantu mirongo itatu na barindwi bamaze kwandura icyorezo cya mabag cumi n'umwe bamaze gupfa mu gihe makumyabiri n'umwe bari kwitabwaho abakize bo babarirwa muri batanu nk'uko minisiteri y'ubuzima mu rwanda ibivuga dukurikije ibisobanuro by'impuguke icyorezo cya marburg kigira ibimenyetso birimo umuriro mwinshi kuribwa umutwe kubabara imikaya kuruka no gucibwamo umuntu wese ubifite asabwa kubimenyesha inzego z'ubuzima kugira ngo ahabwe ubufasha minisiteri y'ubuzima mu rwanda yagaragaje ko hari icyizere cy'uko iki cyorezo kizahagarikwa nk'uko n'ibindi birimo covid cumi n'icyenda byahagaritswe mu myaka ishize gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu ijwi rya amerika twandanirize kwa kino kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
wiyalo wahashitse okay. eje ni muri tagisi ego umuzigo wawe ndawufise ego none sikagakara e, reka mbaze shoferi shofe oui.
dusigaje umwanya ungana gute ngo dushike hahandi nakubwira ah, jya nuko haraka mm?
alo e, urumva je sindahametiriza neza ariko mbona umenga ndi mu gushika e, sawa turasubira mm.
uriko nangira nani ku telefone mm. kubera nariko mvugana n'umugenzi wanje rafiki kubera ko uhagaze kwanza Eh, okay. Nani nile komole karto? Acha tuone.
Ndekere karto.
Acha nione.
Ndekere karto yanje. Nta soni ibyo uri kuragira nibiki?
Hapana.
Subizi karto yanje bana.
Esko najua kama mie njo mimi nalinda security ya magari yangu.
Eh?
Eh, na niko na droit zote za kuangalia venye viko mwele karto.
Nilikuraba shofu, nilikuraba.
Ni, nilisikia walikuwa unaongea kwa telefone. Eh. Usiwasi mimi masikio yangu haitumike. Eh? Mm. Make unakia huku, unakia tu hivi ndio kutana na wale batu ba, ba, yako we mnatumikaka nabo juu mkimutiwe, si ndio?
Wiki?
Uligonga poto. Kubiba. Ah. Twebwe bande. Twibiki.
nyie watu ya Rusangi nyie munakia kwa kubugo juto kutuiba mali yetu, hakuna kingine Mgombe na mbona mwevipitisha mu majengo, si ndio?
Jewe ntunzi ah. nawe sindakuzi mi naiwa watu ya Rusangi muko nyie wote wa mwizi eh. Eh. na niko na uhakika kama mule muko kitu tu kya samani kenye unaweka mule kenye uliiba bugo eh? Eh.
Ah, njo nataka nana kwenu Rusange shofe ndakubwiye ijyanye mm. nisubize ibintu byanje cyangwa mpamagare polisi ah voila ita mama ita na komsa ndaiweka na mm. niwaoneshe vyenye ukwamo hapa hata e. kama ndapigania nchi yetu nijue upendo niko nayo e, hakuna kitu kitatoka hata humu make kukingufu ni mimi na wewe hautatoa kitu hapa ugira unyereka kukomeye sivyo ah. sawa uh -huh. ubu rero tugira turabu ukomeye okay. muri jena sawa tuone sinshobora kukwemerera kufata mimi nakwambia ewa na hautabebe karto mimi na wewe ni paka shofi urabana ibintu gizi ibintu byanje urabiriha urabiriha ubundi biri gupfa iki koko mwebwe bigenze bite sheri uko nafani ni hapa ngo ngwiki ngo sheri uyu musazi uramuzi uyu ni fiyanse wanjye none se mupfuye iki ku buryo mufatana mu majosi koko abantu nkamwe koko nini make munajuwana none se wari uzaniye ubutumwa bwanjye uno mudamu maki ilikuwa mzigo wako none eh, nyina ahubwo wowe mbwira uko bigenze ku buryo kuko ino karito mujugunye hasi data ubu yangiritse nta kabuza nje ntundabe si jewe amakosa nayo y'uyu mushoferi ngo ni sheri wawe ngo ariko se sheri waba wite koko hmm? muri iyi karito harimo gatuno umudamu yaranzaniye ngo ukore siripurize uyu munsi ntabwo ari bugera aniveriseri urabyobewe none reba ibintu ukoze ndabira yo ingana Wewe, kwa reba ndebera ndebera we Oh.
Ya- yahise iba igiponda
urazi ingene yari iryoshe rero urihombe ariko se mwafashwa n'ibiki koko bituma mukora ibintu nk'ibi ngibi Vraiment, oh, maman.
Ndiwe.
Pardon chérie, vraiment unisamee sana. Mimi nilikuwa nawaza seme u mama wa Rusangi kuna kitu kia samani kenye eh aliiba unaona. eh.
ngake
urumva yanyumvise hamwe twari ko turavugana kuri telefone acanyagiriza ngo n'ubutunzi ngo bw'ibugo ngo ndiko ndiba ngo ndiko ntwari iwacu rusange eh nanjye urumva sinashobora kumwemerera yuko at- yinjira mu bintu bitamuraba ngo afate ibintu byanje tuca turayigwanira ariko se sheri burya ni gutyo uteye Eh? urabona ibintu wakoze ubundi byakugendekeye bite Si si tu es la mienne, eh, chérie.
birambabaje kubona wowe fiyanse wanjye nkunda gutya ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi ukaba wagira umuntu nabi umuhoye gusa inkomoko ye ngo ni uko itandukanye n'iyawe koko Ah, Vraiment ah, chérie wangu wa motema. Eh, Nisamee baba eh. Eh eh, chérie.
ariko bana ya cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
ijwi ry'amerika umwanya ni uw'ikiganiro bungabunga ubuzima ndabasuhuje ndi eugenia mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima ese wari uzi ko kumara umwanya hanze bishobora gufasha cyane mu mibereho yacu haba mu ntekerezo no ku mubiri ibyo ni ibikubiye mu bushakashatsi bw'isomero rikuru ry'ubuvuzi muri amerika national library of medicine inzobere zivuga ko ibidukikije bibasha kuvugurura ubuzima bwacu bwo mu mutwe kandi bigafasha mu kugabanya umuhangayiko impumu n'uburakari ibidukikije kandi binafasha mu mimerere myiza yacu ku mubiri binyuze mu kugabanya ikigero cy'imisemburo ya cortisol izanwa n'umuhangayiko no kwikaya cyane kw'imikaya ndetse n'ibindi ubu bushakashatsi bumaze igihe kirekire bwerekana ko kumara umwanya ahantu hatoshye hari ibiti cyangwa se ku mazi bishobora gukumira indwara y'umutima
gutura mu mijyi aho utabasha kubona ahantu hateye ibiti hatoshye cyangwa se inzuzi n'ibiyaga ni bibi ku mutima wawe nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'ishuri ry'ubuvuzi rya Feinberg muri kaminuza ya Northwestern muri Amerika RDC Pennsylvania's limited access to these spaces, particularly abitabiriye ubushakashatsi batabasha kugera bene aha hantu hombi cyane cyane abatuye mu bice bikennye bari bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara y'ukuziba kw'imijyana igeze amaraso mu mutima ukuziba kw'imijyana bishobora kuba ikimenyetso nteguza cy'indwara y'umutima ishobora gutera uguhagarara k'umutima ubushakashatsi bw'igihe kirekire bwatahuye ko ibyo bikunze kuba cyane ku birabura batuye mu bice bikennye ku rundi ruhande gutura aho ubasha kubona ibidukikije byo bifite ingaruka nziza ku buzima zishobora kugabanya umuvuduko wo gusaza this beneficial environment also have better oxygen.
ibi bidukikije ni ingirakamaro kandi bitanga umwuka mwiza wa ogisijene bikawuyungurura ndetse ntekereza ko icy'ingenzi kuruta ari uguteza imbere uburyo tubana nabyo ugakora siporo izo mpamvu zose zishobora kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe We're going to get a little closer to the water.
ibyavuye muri ubu bushakashatsi ntibitangaje kuri heidi shreibe pan umuganga utuye i maryland ukunze akenshi kujyana abarwayi be ahantu hari ibidukikije There's so much evidence.
hari ibihamya byinshi bishimangira ko iyo umubiri w'umuntu uri ahantu ahura n'isi y'ibidukikije kamere imisemburo izanwa n'umuhangayiko iba iri hasi ndetse n'umuvuduko w'amaraso ukagabanuka
ubu bushakashatsi bwakurikiranye abantu hafi ibihumbi bitatu mu gihe kingana n'imyaka makumyabiri n'itanu uhereye mu w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu kugeza mu w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ababukoze banzuye ko kuba hanze y'inzu kenshi bisobanuye ko abantu baba banakora siporo ikintu cyiza ku buzima
iyo abantu bari hanze ari naho buturo bwa mbere bwacu dusa n'abakoresha umubiri cyane nicyo umubiri w'umuntu ukeneye rero hari akamaro kenshi kabyo ku mikorere y'umutima gukoresha gusa umubiri umwanditsi w'ubu bushakashatsi hu avuga ko isesengura rye ritanga ibimenyetso bishingiye ku bumenyi byerekana ko byagira akamaro kuri za guverinoma n'abashinzwe igenamigambi ry'imijyi bashatse uburyo bwo kunoza uko abaturage bagera ku byanya bitoshye bikungahaye ku biti n'amazi cyane cyane mu bice bikennye
Gwen Fried ni umuvuzi wifashisha ibimera ku kigo Glass Garden mu ivuriro NYU Medical Center akaba n'umukozi mu muryango Project Find wita ku bakuze mu mujyi wa New York aratubwira zimwe mu nyungu ibidukikije bifite ku buzima n'uburyo ibimera bishobora kugira ingaruka nziza mu mibereho yacu
I think, first of all, we all learned in science class when we were young that plants clean the air, plants add oxygen to the air, they regulate humidity. But there's a, lot, a body of research that...
nibwira mbere na mbere ko twese mu isomo rya siyansi tukiri bato twize ko ibimera bisukura umwuka ko byongera umwuka mwiza wa ogisijeni biregera uruhehere ariko hari urwego rw'ubushakashatsi runerekana ko kuba ahantu hari ibimera ahantu heza mu gace utuyemo nabyo bikongerera ishema no kumva utekanye ubuvuzi bushingiye ku bimera n'ikoreshwa cyangwa imibanire y'umukiriya umurwayi umuturage se n'ahantu hari ibidukikije kamere aho aba afashwa n'umuganga wabihuguriwe waba ari umuntu usobanukiwe neza uburyo bwo kubyaza inyungu byiza biri mu bidukikije kamere ibyo bigakorwa bishingiye ku kubaka umubano ushingiye ku buvuzi kimwe mu bintu by'ingenzi kurusha ibindi ni isano n'ubucuti umuganga afitanye n'umurwayi n'umuntu arimo kwitaho icyo rero nicyo cy'ibanze hanyuma umuganga wabihuguriwe neza wabyigiye amenya uburyo bwo kugera kuri ubwo bushuti kubaka iyo sano ibyo bimaze kuba umuganga amenya uburyo bwo kubyaza umusaruro ibyiza biri mu bidukikije ibyo birimo uguturisha umuvuduko w'amaraso ugabanya ugutera cyane k'umutima wabasha kubibyaza umusaruro agategura gahunda cyangwa igikorwa kijyanye neza n'ibyo umurwayi akeneye kandi ibyo bikorwa ku murwayi wese imyaka yaba afite rero iyi gahunda y'aha ku kigo nyu langwon health yahozeho na mbere ikorwa mu bitaro mu buryo runaka kuva mu ntangiriro za mirongo irindwi icyo dukora dufasha abarwayi tuba turimo kwitaho mu bikorwa by'ubuvuzi bishingiye ku bimera no ku bidukikije ubu dukorana n'abaganga bita ku ngingo z'umubiri abafasha abantu bafite uburwayi bwihariye n'abafite ikibazo cyo kuvuga dufatanya gutanga ubuvuzi kandi akenshi ibyo bigera neza ku ntego nahoze mvuga mbere rimwe na rimwe abantu birabagora kuba bakomeza gukora ikintu mu gihe kitarimo gutanga umusaruro bwangu kandi niba watatanya igikorwa gishingiye ku bidukikije kamere aho babasha kubona ko urimo gukora ikintu kimenyerewe nibwira ko igikomeye cyane tubasha kubona nk'inyungu ziri mu buvuzi bwifashisha ibimera ariko twe nk'abaganga tuba dukeneye kuvura umurwayi wese uko yakabaye abantu ntituri nk'imodoka aho itoboka ipine ukarihoma byongera igakomeza urugendo rwayo ibice by'umubiri w'umuntu byo birunganirana intekerezo ze umubiri we ibi byose birakorana kandi ibyo umenya iyo ushize umuntu mu bihe bimuhangayikisha wenda se bishyira ubuzima bwe mu kaga hari ikintu se mu buzima bwe cyahindutse gihutiyeho biramusaba kongera gusuzuma ibintu byinshi ibyo bikaba ari ukubasha kwinjiza ibidukikije muri ibyo kugira ngo abashe kubona ubuzima hafi ye aniyumvishe ko hari icyizere cy'ejo hazaza ibyo ni ingenzi cyane kubera ko bibasha guha ubuzima icyerekezo ibidukikije biragutse gusumba cyane twebwe twese byari bihari na mbere yacu kandi hari icyizere ko tutabizambya ngo tubyangize na nyuma yacu bizaba bikiriho ikiganiro cyacu cya none ni aha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zabafasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi mugumane n'ijwi ry'amerika ku muyoboro wacu wa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwakoze kubana natwe naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira kandi ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
radiyo hejuru ya amerika kabano ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya tubashimire ko mwaduteze abiri kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe turongera mu makuru yo mu gatondo
ngusabira nsenga nsaba imana
yuzuza amahoro ye ahora atemba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi ntiza ntizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uheza uwakekaga uramenye ntuzime ikizindi